kun as waashingtan diisii irraa akka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa ga'u hordoftoota keenya attam oolteen wixata fulbaana 11 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. qophii keenya har'aa keessatti lakkoofsi namoota itiyoophiyaa keessaa biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqaanii miliyoona afuriif tuqaa sadii saddeet ga'uun gabaasamee jira haalli nageenyaa dhabamuun oromiyaa keessaa hammaataa adeemuun illee ibsameera ayyaanni shinooyyee kan hawa ayyaana waggaa naannoo oromiyaa keessaa kabajamaa jira kanneen armaan olii sagantaa har'aaf ka qindeessine keessaati amma dabareen kan oduuti gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo Itiyoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutee jettee labsuun ishee madda waldhabdee yeroo dheeraa hojii seeraan alaati jechuudhaan ministiriin Haajaalaa Masrii dilbata kaleessaa balaaleffatee jira. Tarkaanfiin gam tokkoon Itiyoophiyaan fudhatte kun Masrii fi Sudaan waliin marii taasifamu ulfaataa kan gochuuf jiru ta'uu ibsee jira. mariin kun bara 2021 addaan citee ka ture yoo ta'u garuu ji'a darbe deebi'ee kan eegale ta'uu ibsi ministiriin dhimma alaa masrii baase beeksisee jira itoophiyaan dilbata kaleessaa hidha laga abbayyaa bishaaniin guutuu ishee beeksiftee jirti muummichi ministeeraa abiyyi ahmed gama duraan tiwiitarii jedhamee waamamu tureen guuttaan hidha haaromsaa arfaffaaf milkaa'inaan xumuramuusaa gammachuu guddaaniin beeksisa jedhan masrii fi sudaan hidhi guddaan doolaara biliyoona afuriif tuqaa lama baasu kun qooda bishaan abbayyaa isaan argatan haalaan akka hir'isu waan sodaataniif hanga hundi isaanii akkamitti hojjechuu akka qabu irratti waliigalteerra ga'anitti itiyoophiyaan bishaan guutuu akka dhaabdu irra deddeebi'anii gaafatanii turan yeroo ammaa kana raafama waraanaa biyya keessaatiin liqinfamtee kan jirtu sudaan waggoota dhiyoo as ejjennaan ishee jijjiiramaa jira.
hiriira nagaa magaalaa maqalee keessatti kamisa darbee qaammee lama bara 2015 geggeeffamee turetti fufee hidhamanii kanneen turan hoogganoonni paartii arfan hiikamanii jiru hiriirri sun humnootii nageenyaan addaan kan faca'e yoo ta'u hoogganoonni paartiif namoonni kanneen hiriira kana irratti hirmaatan reebamuuf hidhamuu isaanii gabaafamee ture.
hoogganoota paartii hidhaman keessaa dura taa'aan paartii aranaa akka ta'an obbo amdoom gabrasillaase sababaa hiriira kanaan namoonni dhibba tokkoof shantamaa ol hidhamanii akka turan ibsan gaafa jimaataa hoogganoonni paartii arfanii mana murtii qadaamaa'ee wayyaanee jedhamu kan maqalee keessa jiru duratti dhiyaatanii tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii kuma kudhaniin akka gadhiifaman murtaa'us poolisiin nu gadhiisuuf fedhii waan hin qabneef jecha hanga wiixata har'aatti turfamanii waaree booda kana gadhiifamuu isaanii ibsan hirmaattonni hiriira nagaa sanaa kanneen biroo waraqaa eenyummaa isaanii wabii qabsiisanii gadhiifamaniiru ajajaan waajjira poolisii kan magaalaa maqalee koomaandar waldaa'e mawcaa torban darbe sabaa himaaf ibsa kennaniin lakkoofsi namoota hidhamanii 49 qofa akka ta'e dubbatan kana malees poolisiin miidhaa tokko malee. hiriira seeraan alaa ittiin jedhan sana to'achuu danda'eera jechuu isaanii mulugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaaseera.
naannoo amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa uumameen kan ka'e sochiin geejjibaa dhabamuuf nageenyis amansiisaa waan hin ta'iniif ayyaana waggaa maatii isaanii waliin kabajuu kan hin dandeenye ta'uu namoonni voaf yaada isaanii kennan ibsanii jiru federeeshiniin geejjibaa itiyoophiyaa karaa goojjan ba'uudhaan daandiin finfinneef naannoo amaaraa wal quunnamsiisu erga adda citee torbanneen lakkoofsisuusaa mirkaneessee jira karaa dasee ba'uudhaan geejjibni gara naannoo amaaraa dhaqu garuu itti fufuullee beeksiseera. gara oduuttaanutti ennaa ceenu immoo pirezidaantiin gamtaa afrikaa azaal asumaanii dilbata kaleessaa jechuun fulbaana kudhan gamtaan afrikaa garee g digdamaatti dabalamuusaa kabajanii jiru kana malees balaa sochii lafaa guddaa ta'eef morookoo mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 2,100 galaafatee booda uummata biyyattiif mararfannaa qaban ibsaniiru.
kan miseensota biyyootii 55 qabu gamtaan afrikaa garee kana keessatti bakka bu'ummaa akka qabaatu gochuuf jecha miseensota dhaabbataa garee g20 gamtaa awurooppaa waliin walqixa ta'uun sirni kun gaggeeffamaa ture kunis bakka bu'ummaa garee sana keessaa akka dabalu gochuufi hanga ammaatti miseensa garee G20 akka turte afrikaa kibbaa qofa gamtaan afrikaa seenuunsa addunyaa garri kibbaa sagalee guddaa akka argatan gochuudhaan garee G20 jedhaman keessatti biyyoonni G7 jedhaman yeroo dheeraaf gahee olaanaa qabaataa turan irratti sagalee guddaa kenna. tarkaanfiin kun kan fudhatame gareen biraa chaayinaaf raashiyaan olaantummaa irratti qaban biriks jedhamu saawud arabiyaaf iraan akkasumas biyyootii biroo ofitti dabaluudhaan erga bal'atee booda kunis chaayinaan garee biriks akka inni garee G20 jedhamu waliin walgituu danda'u taasisuuf yaalii goote ta'ee ilaalamaa jedhameera.
Morookoo keessatti balaa sochii lafaa cimaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii yoo xiqqaate gara kuma lamaaf dhibba afuriif sagaltamii torbaatti ol guddachaa waan jiruuf baraarsitoonni biyyattii wixata har'aas kanneen lubbuun hafan barbaadaa jiru.
Mootummaan Morookoo akka jedhetti gareewwan baraarsaaf barbaacha kan Biriteen, Speen, Qatar, Yuunaayitid Arab Emirats irraa dhufan. gandoota gaarreen atlaas keessa jiran keessatti tuullaa caccabaa jiru qotuuf tattaaffii taasifamaa jirutti dabalamaniiru balaa sochii lafaa humna riicharskeel ja'a tuqaa saddeet qabu kun jimaata halkan kan mudate yoo ta'u namoota du'aniin alatti yoo xiqqaate kumi lamaaf dhibba afuriif torbaatamii ja'a madaa'anii jiru qorannaan jiyooloojii kan yuunaayitid isteetsi akka jedhetti wiirtuun sochii lafaa. kan maraakash kibba lixaarraa kiiloomeetira torbaatamii lama fagaatee argama tokkummaan mootummoota akka tilmaametti namoonni kuma dhibba sadii balaa kanaan kan miidhaman yoo ta'u sochiin lafaa kun jaarraa tokko keessatti humna guddaa morokoo mudatedha jedheera tarkaanfiin baraarsaa suuta gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u lammiiwwan morokoo tokko tokko mootummaan hojjetoonni baraarsaa dabalataan gara biyyattii seenanii akka gargaaran hin eeyyamne jechuudhaan. marsariitii hawaasaa irratti komataa jiru pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden dilbata kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin bulchiinsi isaanii gargaarsa barbaachisu kamiyyuu morokoof kennuudhaaf qophii ta'uu ibsaniiru namoonni balaa kanaa mana ofii dhabanii alatti hafan hanga dilbata kaleessaatti guyyoota walittaanan sadiif ala bulaa jiru mootiin morokoo mohaammed ja'affaan guutuu biyyattii keessatti alaabaan gadi bu'ee akka fannifamu dilbata kaleessaa irraa eegalee immoo guyyoota sadiif yeroo gaddaa akka guutuu biyyaa akka ta'u ajajaniiru.
pireezidaantiin ameerikaa joo baayiden dilbata kaleessaa daawwannaa veetnaam keessatti geggeessan irratti dhimmoota jijjiirama qilleensaaf hanqina nyaataa irratti mari'achaa yeroo turanitti biyyoonni garee g torbaaf g digdamaa jedhaman guutuu ardii afrikaa keessatti daandii baaburaa ijaaruu akka danda'an eeranii jiru.
yeroo ammaa kana ardii afrikaa karaa yookaan daandileen akkasumas baaburaan qaxxaamuruun akka hin jirre kunis biyyoonni afrikaa keessa jiran. qabeenya kan akka nyaataa salphaatti akka waliin qoonne taasisaa jedhaniiru ardii bal'aa afrikaa sana keessatti biyya nyaata yookaan qabeenya garmalee qabdu tokko jirti haa jennu akkamitti bakka inni itti ergamuu qabu dhaqqabsiisti jechuudhaan ibsa haanooyi keessatti kennaniin pireezidaant baayiden dubbatan balaa dhala namaa mudataa jiru tokkichi kan waraana nikuleeraa caalaa sodaachisaa ta'e. waggoota digdama yookaan kurnan dhufan keessatti ho'i qilleensa addunyaa digirii tokkoof tuqaa shan ol ta'uusaa qofaa jedhan rakkoo dhugaa ta'e keessa jirra kanarraa karaan itti deebinu hin jiru jechuudhaan baayiden ibsanii jiru oduun har'aaf jenne kanuma.
bara 2015 gama nageenyaatiin rakkoolee hedduutu itiyoophiyaa mudate keessumaa naannoo oromiyaa keessatti waraansi gama lixaaf kibbaan eegale darbees kan babal'atee itti fufee jira jedhu namoonni biyyattii toora hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran gama biraatiin waraanni kaaba biyyattii naannoo tigraay keessatti geggeessamaa ture karaa nagaan furmaata argachuunsaa milkaa'inaa jedhu namoonni sagaleen ameerikaa dubbise kun haala nageenya itiyoophiyaa kan gaaga'ama siyaasaa. dinagdeef hawaasummaa fide kana fooyyessuudhaaf utuu mariin karaa nagaa geggeessame bara 2016tti furmaata argatee hawwii isaanii ta'ullee ibsanii jiru tsahaay daamxootu gabaase.
Naaf ergeetuun jedhama hakimadha. Bara 2015 kana keessatti rakkoowwan nageenyaa gara naannoo Tigraayii fi akkasumas immoo lixa Oromiyaa fi bakkeewwan Oromiyaa garaagaraa keessatti muddachaa tureenii namoonni baay'een nagaa dhabanii rakkoo garaagaraaf saaxilamaniiru. Egaa nagaa fayyaa wal qabata akka ogeessa fayyaa tokkotti nagaan hin jiru yoo ta'e namni tokko fayyaa qabaachuu hin danda'u. Maaliif fayyaa yeroo jennu dhukkubbii qofa osoo hin taane xiinsammuudhaan namni tokko miidhama qaama miidhamuu danda'a. Akkasumas immoo karaa hawaasummaa illee fayyaan fayyaa hawaasummaa fayyaa qaamaadhaa fi kan hafuuraan illee wal qabata waan ta'eef fayyaa wajjin wal qabata. Kanaaf nageenyi boora'uun nageenyi dhibuun hawaasni akka miidhamu qaamaanis saayikoloojikaal yookiin xiinsammuun akka miidhamu akkasumas immoo uummanni illee wanta inni jireenya isaatiif barbaachisu jiraachuudhaaf barbaachisu argachuu amma sadarkaa qe'ee isaa irraa buqqa'u akkasumas immoo waan yeroo isaaf barbaachisu nyaataaf dhugaatii kanallee dhabuu danda'a. Kanaaf nageenyi nu barbaachisa.
Haalluuyaa Tasfaan jedhama. Kaawunsiliing saayikooloojii barachaan jira. Magaalaa Finfinneen jiraadha. Akkuma beennu bara kuma lamaaf kudha shan bara darbe kana keessatti nagaanii godinaalee fi naannoo Itoophiyaa keessatti argaman kana keessatti iddoo baay'ee hin turre. Gatii kanaaf sababa nagaa dhabuudhaanis miidhamoonni nurra ga'an akka sabaattis akka biyyaattis baay'eedha. Godinan keessatti dhaladhee guddadhee godina Wallaggaa keessa naannoo Oromiyaattis akkasuma sababa dhabiinsa nagaadhaan kan ka'e barattoonni barumsa isaanii itti fufuu hin dandeenye barattoonni kutaadhaa gara kutaatti darbuu fi sababa nagaa dhabiinsa isaanii itti hin danda'in hafan baay'een isaanii akka jiran quban qaba. Kun immoo qisaasa'iinsa waggaa isaanii irratti fida. Namni tokko kutaa tokkootti gara kutaa tokkootti darbee. advaans gochuutu qabu sababa nagaan hin jirreef garuu kutaa tokko sana keessa tun darbiin itti fufiin barumsa isaa hafuun isaa waan baay'ee nama gaddisiisudha kanaaf waggaa itti dhufu kanatti namni hundumtuu nagaan bu'ee jireenya nagaadhaan guutee jireenya tasgabbiidhaan guutee akka jiraatu abdiin qaba.
Madaa olaanaan jedhama jiraataa magaalaa Finfinneeti. Egaa bara kuma lamaaf kudha shan kana keessa biyya kana keessa rakkoolee nageenyaa garaagaraatu turani. Rakkooleen kun kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti rakkoolee jajjaboo akkaan geessisaa turani. Isaan keessaa egaa kan lolli naannoo Tigraay wajjiniin ture marii araaraatiin furamaa jiraachuusaa fi furamuunsaa gammachuu guddaa nutti uumee jira sababiinsaa. Nagaanii biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha bahanii galuudhaaf waan ta'eef haa ta'uyyuu malee naannoo Oromiyaattis nagaan wal fakkaataan bu'ee uummanni keenya nagaan bahee galuu akka danda'uu fi dhiibbaalee garaagaraa taasifamaa turani. Jalqabbiiwwan adda addaas kan jalqabaman turaniiru garuu bakkaan gahuu dhabuun isaa uummata keenya ammallee dararaa hamaatiif saaxilaa jira. Kanaaf nageenyi waaraa Oromiyaattis ta'ee naannoo Amaaraattis naannoo Tigraayittis kutaalee biyyattii hundumaa keessatti bu'uun isaa faayidaa olaanaa qaba. Sababiinsaa nageenya dhabuun maal akka ta'e namoota nageenya dhabanii fi keessa jirantu beeku. Maatiin keenya baay'een isaanii rakkoo nageenya dhabuu kana keessa turanii waggoota dheeraadhaa fi nulleen sadarkaatti maatii keenya jedhannee dubbisuu hin dandeenyee fi. maatii keenya wajjin walitti dhufeenya akkasumas hariiroo bareedaa qabaachuu qabnu akka hin qabaanne nu taasisee jira.
Lalisaandir Sadamin jedhama barreessaa fi gaazexeessaadha. Biyya kana keessa bakki nagaa qaba jennee haasa'uu dandeenyu baay'ee muraasa hin jiru tarii yoo gara naannoowwan kibbaa ta'an turan isaaniyyuu amma gaaffilee adda addaa dhiyeessaa jiru naannoo Amaaraas dabalatee Benishaangulis dabalatee Tigraayis dabalatee Oromiyaas dabalatee naannolee biyya kana keessa jiran hedduu keessatti rakkoon nageenyaa baratamaa ta'aa dhufeera ittuu dabalaatu adeemaa jira keessattuu yeroo dhiyoo asitti immoo naannoo Amaaraa keessa keessattis walitti bu'iinsi haaraan eegaleera. Egaa bara itti aanu kana keessatti biyyattii gara nagaatti fiduu fi ulaagaa biyya tokko yookaan immoo wantoota biyya tokko biyya jechisiisan keessaa tokko nagaadha. Nagaa kana mirkaneessuuf nagaa kana fiduu fi humnoota gitaa yookaan immoo sababoota nagaa dhabuudhaa fi humnoota wal morkatan kana gidduutti mariin gaariin yookaan amansiisaan tokko gaggeeffamee wanti Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'ee furmaatni argame kun naannolee kaan gidduuttis akkasumaan irra deebiidhaan ta'ee furmaatni ni argama jennee yaadna barri kuma lamaa fi kudha jaha bara milkaa'inaa yookaan bara itti nagaa mirkanaa'u yoo nu ta'e nutti tola waaqni kana nuuf haa godhu.
Yeroo nagaan dhabamu kana keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartootadha. Sababiin isaas ijoollee da'anii kan ijoollee harraasii qaban jiraachuu danda'u, kan garaatti baatanis akkasuma jiraachuu danda'u. Xiinsammuu isaanii wajjin wal qabatees immoo kan miidhaan cimaa irra ga'u dubartootadha. Sababiin isaas wanta tokko yoo uumame ka'anii iddoo sanaatti ka'anii iddoo sanaatti godaanuuf yookaan miliquuf humna akka warra dhiiraa qabaachuu dhiisuu ni malu. Sababa kanaaf tuu nagaan dubartootaaf ijoolleedhaaf jecha akkasumas nama hundumaaf jecha bu'ee gaariidha.
Qophii addaa har'aaf jennetti dabarraa kunooti. uummata oromoo biratti bona gannaa darbee yeroo birraan bari'uuf jedhu shamarran sirba aadaa shinooyyee sirbuudhaan gammachuun birraa simatu yeroo sirba shinooyyee dargaggoonni akka wal ilaallataniif itti wal kaadhimmatan illee warri aadicha beekan ni dubbatu shamarran magaalaa ambootti feestivaala aadaa shinooyyee tibbana geggeessamaa turetti shamarran hirmaatan shinooyyeen yeroo bilisummaa shamarranii itti mul'atu jedhan naakuru malkaa amboorraa qophiittaan qindeesseera.
Uummata Oromoo biratti osoo ayyaanni waaqaaf galata itti galfataniif itti irreeffatan irreechaan hin ga'in dura sirbootni aadaa shinooyyeef goobee dargaggootaan sirbaman kanneen adda dureedha. Aadaan kun keessumaa magaalota keessatti raanfatamaa dhufu shamarran magaalaa Amboo keessatti osoo feestivaala shinooyyee irratti qooda fudhatanii arginee dubbisne ni ibsu. Shamarran gurmuudhaan ta'anii sirbaa daandiirra akkasumas gara mana namaa dhaquudhaan shinooyyee sirbu. Milkii badhaasaa shinooyyeen bilisummaa shamarranii labsaa jechuun dubbatti.
Ayyaanni shinooyyee egaa ayyaana shamarraniiti. Ayyaana bilisummaa shamarraniitis jedhama. Yeroo isaan bilisummaadhaan bahanii akka barbaadanitti waan ta'eef jechuudha. Ayyaana shamarraniiti. Bilisummaan isaa egaa amma guyyaa yeroo akkasii bahan guyyaa shinooyyee sirban kana of agarsiisuutu jira jechuun asiin gooree achiin bahin hin jiru tokkicha baanaan baateedha. Sirbita baga geessee namaan jettaa achumaan of agarsiista. Fuulduratti argannan argannan. Reef jalqabne waan ta'eef.
Ilantaan muraat yeroo shinooyyee sirban eebbaa fi kennaa garaagaraa akka argatan hin ta'etti.
Shinooyyeen akka aadaa Oromootti dukkana gannaa keessaa baay'ee baga boqaa birraatti nu ceesisee jechuudha. Ayyaanni kun Paagmee jedhamuun beekama. Ayyaana qaammee jedhama. Ayyaana dubartootaati. Ayyaana uummata Oromoo hundaati jechaadha. Nuti immoo kan baaneef baga geessan baga walumaan geenye jechuu barbaanne jechuudha. Akka aadaa keenyaatti dubartoonni yeroo shinooyyee ba'an dhiironnis dukaanii ba'u. Akka aadaa biyya biraatti akka aadaa Oromootti wadaajii barbaadatu jedhama. Namni wadaajii barbaadatu wadaajii isaa argata jechuudha. Wadaajii argatanii Lakkii.
Keebeekii Taaddasaa immoo shinooyyee miidhagsitee jechaa akkas jetti.
Egaa eegalarraa yeroo eegallu meequunni buqqifaan meequunni buqqifaan gurguddaa nurraa yaa'ee xixiqqoo guddifaan jenna kana jechuun amma ani amma bara dhuftu sirbuu dhiisuu hin danda'a jechaadha dhaqee daa'ila waan adda addaatti gallaan hin weellisu kanaaf xixiqqoo guddifannaa jalaa jenna.
Yuunivarsiitii Amboo giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabra Madiinitti qindeessaa sagantaa kanaa kan ta'an obbo Tafarraa Itichaa shinooyyee beeksisuuf shamarran ofii leenjisan shinooyyee akka sirbaniif qindeessan dubbatu.
Yerootti gammachuu isaanii guyyaa gammachuu isaanii qaammee guyyaa sharroobdu kun qaammee dubaroota shamarranii guyyaa tapha isaanii bagattiin siin ga'ee baga walumaan geenyee bara haaraatti baga ceenee kan jedhu jala bultii isaati kun jechuudha.
Abbaa Gadaa Kabbada Beekataa waan jedhan qabu.
Ijoolleen gaammeen wayya hooyyeennaa sirbitu achirraa qaammeen kun jala bulteennaa sirban qaammeen kan dubaraati. Birraan bari'uusaa birraa kana nu of kalchii birraatti nu baasii jedheeti kan Oromoon ittiin bulaa ture. Har'a immoo qeerroof qarreen aadaa keessan calaqqisiistanii dargaggeessa akka mallixa shawaa magaalaa Ambootti sirbu shimalaan sirba.
Aadaan Shinoyyee kun dhalootatti akka darbuuf caalaatti akka hojjetamullee dhaamsi darbee jira.
Sagalee miikaaf Naakkoon Milkaa Amborraa.
amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa ameerikaaf uummata ishee. yaadannoon haleellaa shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 yuunaayitid isteetsi irratti raawwate guutuu biyyattii keessatti wixataa har'aa yaadatamee oola kana laalchisuudhaan gabaasee ergame kanattaan dhiyaata. lammiiwwan ameerikaa balaa fulbaana kudha tokkoo akkasumas hambaa hafe of duuba ilaalaa jiru namoonni wixataa har'aa bakka yaadannoof galma magaalaalee mooraa mana barnootaaf bakkeewwan birootti walitti qabamanii waggaa 22ffaa haleellaa shororkeessummaa lubbuu namaa galaafate kadachee yuunaayitid isteetsi irratti raawwatame yaadatanii ooluu jedha gabaasii asosheetid pirees bakka haleellaan itti raawwatame giddugala daldalaa addunyaa niiyoork. pentaagoniif shaankisviil pensilveeniyaaf bakkeewwan biroo hedduutti yaadannoowwan kun kabajamuuf karoorfameera pirezidaanti joo baayiden miseensota tajaajila waraanaaf maatii isaanii waliin sirna maadhee waraanaa ankoreej alaaskaa keessatti geggeeffamu irratti argamuuf jiru daawwannaan isaanii kun fagoo irraa ta'us dhiibbaan fulbaana 11 golee biyyattii hunda keessatti akka itti dhaga'ame kan yaadachiisuudha. haleellaan xayyaaraa butame kan lubbuu namoota gara kuma sadii galaafate sun imaammata alaa yuunaayitid isteetsi ka jijjiireef sodaa biyya keessaa kan uume guyyaa sana biyya tokko uummata tokko turre akkuma silumaa ta'uu malu miirri namatti dhagahamus sana ture martinuu walitti dhufee waan danda'e mara raawwataa ture bakka maratti wal gargaaruutu turee jedhu hoogganaan ittisa balaa kutaa virjiiniyaa konyaa goochland eedii fergusan bakki kun pentaagoon irraa kiiloomeetira 160 ka fagaatu yoo ta'u niiyoork irraa immoo dachaa sadii garuu miirri walitti dhufeenya yaadannoo fulbaana 11 bakka maratti mul'ata hawaasaaleen kanneen biroo guutuu biyyattii keessa jiran yeroo calliinsaa bilbila dhageessisuu dungoo qabsiisuuf hojiiwwan adda addaan yaadatanii oolu kolombos indiyaanaatti hojjettoonni yeroo hatattamaa ergaa yaadannoo poolisii hojjettoota ittisa balaa ibiddaaf dabarsaa turan. iskaawutiin dhiiraaf durbaallee alaabaa qabachuudhaan fentan mizuurii bakka yaadannoo jeesikaa lii saaks kan fulbaana 11 bakka biilsa daldala addunyaa niiyoorkitti wareegamte yaadachuuf jecha alaabaa gadi butanii fannisan firoottan ishee hangi tokko kanneen ganda sant luwiis jiraattonni kuma afur keessa jiraatanillee argamaniiru bulchaa magaalattii kata'an joo'ee muraat yeroo kana yaadachuun nuyiif baay'ee barbaachisaadha fulbaana 11 qofaa utuu hin taane. sirna walaba nu baase mara yaadachuu qabnaa jedhan kan namoonni fulbaana 11 du'an hangi tokko keessa jiraatan niiwujersii konyaan moonomaawus waggaa kana fulbaana 11 hojjettoonni yaadannoo kanarratti akka hirmaataniif jecha ayyaana waggaa gochuun dabarsee jira yaadannoo fulbaana 11f jecha kan koongiresiin guyyaa goototaaf tajaajila biyyoolessaaf yaadannoo jedhee moggaase kanatti lammiiwwan ameerikaa hedduun fedha ofiin hojii hawaasa gargaaruu irratti bobba'anii hojjetu. bakka gamoowwan daldala addunyaa gubatan kan giraawundi zeeroo jedhamutti sirna yaadannoo fulbaana 11 ka biyyoolessaa geggeeffamu irratti ittaantuu pirezidaantiin kaamalaa haaris ni argamu sirni kun namoonni siyaasaa beekamoon kan yaada isaanii irratti dhiyeessan utuu hin taane firoottan namoonni duraa du'aniif waltajjii kennuudhaan maqaa namoota du'anii kan itti dubbisan ta'a pirezidaanti baayiden pirezidaantii yuunaayitid isteetsi sirna yaadannoo kana alaaskaa yookaan kutaa yuunaayitid isteetsi gama dhiyaa keessatti kabajamu irratti argaman ka jalqabaati giifti dureen jiil baayiden pentaagonitti argamuudhaan bakka yaadannoo fulbaana 11 irraa daraaraa kaa'uuf jiru qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. amma dabareen kan ispoortiiti. Atileet Taamiraat Tolaa miidhama shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan Budaapest irratti isa mudateerraa bayyanachuudhaan fiigicha walakkaa maaraatoonii Greet Noorth Ran jedhamu kan biyya Biriteen niwkaastilitti geggeeffame injifatee jira. Dorgommii kanarratti kan hirmaate atileetiin kabiraan Mohaammed Faaraa fiigicha dhaabuusaa mirkaneessee jira. gama biraatiin taphattuun teenisii lammii ameerikaa umrii ishee waggaa 19 kookuu gaaf yeroo jalqabaatiif giraand islaam injifattee jirti. eebbisaa naggasaa dabalata qaba.
dorgommii walakkaa maaraatoonii gireet noorz-raan jedhamuun beekamu biyya ingiliiz magaalaa niwkaastilitti dilbata kaleessaa dorgomameen dhiiraan atileetiin itoophiyaa taamiraat tolaa yogguu injifatuu dubaraan immoo atileetiin lammii keeniyaa peeres chepchirii injifannoo goonfatteetti fiigichi walakkaa maaraatoonii gireet raan marsaa 42ffaa fi kaleessa fiigame kanarratti morkiin dhiiraa fi dubaraan mul'ataa ture hawwataadha haalli qilleensaa baay'ee ho'aa ta'uus sa'aatiin galmaa'ee gama lachanuunuu jajjabeessaadha haala kanaanis taamiraat tolaa walakkaa maaraatoonii kana injifachuu fi daqiiqaa 59 fi sekandii 58 fudhachuu danda'eera dhalataan somaaliyaa lammii beeljeem atileet bashir abdii sa'a tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi sekandii 20 lammaffaa atileetiin itoophiyaa kan biraa muktaar idriis garaagarummaa sekandii 34 sadaffaa yogguu ba'u seenaa biyya biriteen keessatti atileetii cimaa yeroo hundumaa jedhamee kan beekamu mohaammed faaraa arfaffaa ta'uudhaan xumureera atileet mohaammed faaraa fiigichi kun isaaf kan xumura akka ta'e dursee kan beeksise ta'us fiigichi isaa dhumaa kana hawwii madaaliyaa argachuuf qabuun poodiyeemii irratti argamuun ni fedhaa ture garuu atileetota sadii olompikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti madaaliyaa injifataniin durfamuu isaatiin hin milkoofne. dorgommii kana kan injifate taamiraat tolaa guyyoota 14 dura shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 19ffaa budaapestitti sababa miidhamaan isarra ga'een fiigicha addaan kutuunsaa ni yaadatama miidhama isaa kanarraa bayyanachuudhaan fiigicha gireet raan kana mo'achuu isaatti dinqisiifannaa argateera dorgommii dubartoota atileetota keeniyaa peeres chepcheerii fi shaaroon lookendi garaagarummaa daqiiqaa tokko wal caaluun tokkoffaa fi lammaffaa yeroo bahan atileetiin lammii biriteen chaarlootte poordiyuu sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. gama biraatiin taphattuun teenisii lammii ameerikaa kookoo gaaf giraand islaam yeroo jalqabaatiif injifatte taphattuun teenisii ameerikaa ganna 19 kun kookoo gaaf dorgommii us open irratti addunyaarraa sadarkaa lamaffaa irratti kan argamtu areenaa sabaleenkaa injifachuun kan giraand islaam ishee jalqabaa fudhachuu dandeesse dorgommii teenisii dirree dorgommii olaanaa qabu kanarratti dargaggeettiin ameerikaa kookoo gaaf areenaa sabaleenkaa qabxii lamaaf ja'a fi sadii fi ja'a fi sadiin akka injifatte barameera bara 2017 taphattuun teenisii sloone steevens umrii xiqqaatiin dorgommii kana injifachuun ishee beekamaadha sana booda umrii xiqqaatiin atileet kooggaaf yeroo jalqabaatiif mo'achuu dandeesseetti gabaasa sagalee ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa naggasaa stookholm siwden.
kalama sadi afre mirga gori bita gori tama'if howisa sossoha sheffisa jimnaastik jabeessa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn at voanews daakkaam irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii feesbuuk daakkaam voa afaan oromoo. tiwutarii fi instaagiraam irratti immoo at voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodyuusarii keenya nugsuu taammire gama viidiyoo gulaaluun lateera amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan tigisti gammee kan isin keessummeesse antuu jibee horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.